Seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee, faarfannaa Daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Barumsa jaatamaffaa Raajii Yohannis. Barumsa jaatamaffaa Raajii Yohannis. Luuqaas boqonnaa tokko. Karaa naqaa kakuu haaraa keessatti maal fakkaata? Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoottan darban keessa kitaabilee tooraa jechuunis macaafa Muusee, faarfannaa, macaafa Daawitii fi kitaabilee barreeffama raajotaa ilaallee turre. Kutaan sunis kakuu jalqabaa yookiin kakuu moofaa jedhamee beekama. Har'a immoo kan itti fufnee ilaallu kutaan lammaffaa kakuu haaraa yookiin waldaa haaraa jedhamee waadaa haaraa jedhamee beekama jechuudha. Waaqayyo kitaaba qulqulluu isaa kitaabni qulqulluu iddoo lamatti maaliif hirame? Kakuu moofaa fi kakuu haaraa jedhamee jechuudha. Maaliif hirame? Kaayoon inni jalqabaa kakuu moofaa masiichi odoo hin dhalatiniin dura waan barreeffameef kakuu moofaa jedhame jechuudha. Kitaabni moofaa gooftaan Yesuus Kiristoos otoo hin dhalatiniin dura waa'ee Yesuus Kiristoos isa dubbachaa ture jechuudha. Kakuun haaraa immoo kan barreeffame masiichi erga dhalatee booddee ture. Kanaaf kakuu haaraa jedhame jechuudha. Kanaaf dhaamsi barreeffama yookiin kitaaba jalqabaa masiichi akka ergamuu yookiin akka dhalatuu ture. Dhaamsi kakuu moofaa jechuudha. Dhaamsi kakuu lammaffaa immoo jechuunis dhaamsi ergaan kakuu haaraa Waaqayyo akkuma kakatetti masiichi dhalachuu isaa dubbata. Namoonni tokko tokko kitaabni kakuu moofaa kakuu haaraa kakuu haaraadhaan akka bakka buufame dubbatu. Namoonni tokko tokko kitaabni kakuu moofaa kakuu haaraadhaan akka bakka buufame dubbatu. Akkana miti garuu kakuu moofaa akka kakuu haaraa keessa raawwatame agarsiisa jechuudha. Kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti raawwatame jechuudha. Inni kakuu moofaa keessatti dubbatame hundi kakuu haaraa keessatti dubbatame jechuudha. Raajoonni kakuu moofaa masiichi akka dhufuu yeroo baay'ee irra deebi'anii labsan. Masiin ni dhufaa ni dhufaa jedhanii labsan. Kakuun haaraa immoo masiichi dhufeeraa jedhee labsee ibse jechuudha. Raajoonni hundi masiichi ni dhufaa jedhanii isa labsan karaa durbee Maariyaamii dhalatee dhugaa ta'e jechuudha. Masiichi Yesus Kiristoos. Kitaabni qulqulluun kakuu haaraa fi kakuu moofaa of keessaa qabuu isaatti guddisnee gammaduu qabna. Kitaabni qulqulluu kakuu haaraa fi kakuu moofaa of keessaa qabuu isaatiin guddisnee gammaduu qabna. Sababiin isaas baroota fagoo dura inni Waaqayyoo kakate waan raawwatameef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni Waaqa jiraataa akka ta'e waan nu barsiisaniif itti gammanna jechuudha. Akkuma Waaqayyoo fayyisaan addunyaa hunda fayyisaan nan erga jedhee abbootii keenyatti abbootii keenyatti dubbatetti karaa kitaaba tooraa faarfannaa kitaabilee gara biroo kanneen raajootaan dubbatameen inni dubbate suni Yesuus Kiristoos keessatti raawwataman jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma beekamu kutaan inni lammaffaa kitaaba qulqulluu jechuunis kakuu haaraa maqaa gara biraa ni qaba. Innis Injiil jedhama. Injiil jechuun afaan Arabaatiin haasaa gammachuu jechuudha. Kunis ergaan kakuu haaraa guutumatti adda yookiin haaraa waan ta'eef ture. Wanti isa adda taasisu immoo wanti isa adda taasisu immoo ilmaan Addaam badii isaanii keessaa akka oolan carraa waan kennuuf kakuu haaraa kakuu addaa ta'a jechuudha. Injiil jechuunis kitaaba wangeelaa ilaalchisee kitaaba kakuu haaraa kana gooftaan Yesus Kiristoos harka isaatiin hin barreessine. Akkuma kitaaba kakuu moofaa barreessaniif namoota gargaaree sana kakuu haaraa kanas barreessuudhaaf akkasumas Waaqayyoo namootatti hojjetee akka barreessan isaan kakaase. Seenaa masiichaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos akka barreessan namoota afuritti hojjete. Maqaan isaaniis Maatiyos, Maarqos, Luuqaasii fi Yohannis jedhaman jechuudha. Namoonni kunneen wangeela arfan barreessan jechuudha. Waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos akkamiin akka dhalate kakuun haaraa akkamitti isarratti akka raawwatame barreessuudhaan isaan waa'ee Yesus Kiristoos mirkaneessan jechuudha. Seenaa Yesus akka barreessaniif Waaqayyo maaliif namoota arfan kakaase? Namoota afur maaliif barbaade? Nama tokkotti gargaaramee maaliif hojjechuuf hin barbaanne? Sababiin inni karaa kana barbaadee fi dubbiin isaa dhugaa akka ta'e mirkaneessuuf ture. Namni tokko ragaa ba'u irraa namni afur yoo ragaa ba'e dubbiin suni cimaa ta'uu waan danda'uuf dubbiin sun jabaa ta'uu waan danda'uuf namoota arfanitti gargaaramee waaqayyoo dhugaasaa mirkaneesse karaa Maatiyos, Maarqos, Luuqaasii fi Yohannis jechuudha. Namoonni baay'een kitaaba qulqulluu yommuu falman ni ilaalla. Akkanas jedhu kitaaba qulqulluu akka qulqulluutti fudhachuuf nama rakkisa. Dogoggora baay'ee qaba jedhu yaa firoota koo namni kitaaba qulqulluu falmu akkuma waaqayyoo falmuutti fudhatama. Buuphaanii kattaa wajjin walitti bu'uu kattaa falmuu akkuma hin dandeenye jechuudha. Hanqaaquun kattaa wajjin walitti bu'uu hin dandeessu jechuudha. Namoonni kitaaba qulqulluu falmanii haaluma kanaan uumaa isaanii wajjin walitti bu'uu jechuudha. Kitaabi qulqulluun amanamummaa keenyaa fi abboommuu keenya ni gaafata. Kitaabni qulqulluu amanamummaa keenyaa fi aboomamuu keenya ni gaafata. Dubbiin Waaqayyoo tooraa fi faarfannaa keessaa dhugaa ta'etti akka ta'etti wangeela keessatti dhugaadha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo kitaaba tooraa fi faarfannaa keessa dhugaa akkuma ta'etti wangeela keessattis dhugaadha. Isaan dubbii isaatii fi beela qabaniif dheebuu qabaniif isaan qajeelchuuf danda'aadha. Dubbii jiraataa Waaqayyoo eenyullee daangeessuu hin danda'u. Waaqni fi lafti dabruuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin dabru. Maatiyos 24 lakkoofsa 35. Amma kitaaba kakuu haaraa ilaaluu yoo jalqabneerra. Kitaaba Wangeelaa dursee waggaa dhibba afur isa ture kitaaba Miilkiyaas ilaallee turre. Baroota sana keessa Waaqayyo Israa'elootaaf bara raajii hin erginee ture. Barri dhibba afur sun jechuudha. Raajii malee akka turan sabni Israa'el. Barsiisaa malee akka turan sabni Israa'el. ilaalla jechuudha. Baroota dhibba afur sanniin keessatti. Sababiin inni sababiin inni raajoota barsiisota hin arginee fi kakuun inni jalqabaa waan raawwatameef ture. Kakuun moofaa guutumatti waan raawwatameef waaqayyo raajii tokkollee otoo hin ergini waggaalee dhibba afur akka ture ilaalla jechuudha. Waaqayyo wanta saba isaatiif dabarsuu fi barsiisuuf barbaade hundumaa baroota sana dura barsisee ture. Egaa yeroo sana keessa Waaqayyo yeroon kakuu haaraa raawwatamuuf murtaa'ee jiru amma ga'uu ga'ee jira. Kakuu haaraa saba biyya lafaa hundumaa wajjin dhaabuudhaaf Waaqayyoo qophaa'ee jira. Raajichi Isaayyaa fi Milkiyaas masiichotoo hin dhufiniin dura raajichi isa karaa qopheessu akka ka'u Waaqayyo dubbatee jira. Raajiin sunis raajii Yohannis ture. Afaan Arabaatiin Yuunus jedhama. Inni abbaan isaa immoo abbaan Yohannis yookiin afaan arabaatiin yuunus immoo zakkaariyaas jedhama. Zakkaariyaas isa mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa aarsaa dhiyeessuudhaan isaa tajaajiluu ture jechuudha. Waa'ee dhalachuu Yohaannis kitaabni qulqulluu Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa shan irratti bara Heroodis Yihudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata biyyaa keessa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaasaa immoo sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeex jedhamti. Lachuun isaanii abboommii gooftaa seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraataa turan. Haa ta'u malee iyyuu Zakkaariyaas Elzaabeex dadhabduu waan turteefi dhala hin qabne. Lamaanuu lafa guuranii turan jechuudha. Dabareen balbala isaatti geenyaanis gaafa tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaasaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka malee hojii hirmaachuu isaatii Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanattis sabni baay'een alaa ni kadhata. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni itti aarfamu gara mirgaatiin dhaabbatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa argeetti na'ee sodaate. Ergamichi itti dubbatee, Yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyoo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif ni deessi. Maqaasaas Yohannis jettee ni moggaafti. Ati guddaa ni gammadda. Dhalachuun isaas namoota baay'eef gammachuu ni ta'a. Innis fuuldura Waaqayyootti guddaa waan ta'eef dhugaatii nama macheessu hin dhugu. Caalaattu immoo guyyaa dhalate irraa jalqabee hafuura qulqulluutti ni guutama. Namoota Israa'elootaas gara Waaqayyoo ni deebisa. Onnee abbootii gara ilmaan isaanii isaan hin ajajamnees gara ogummaa haqaatti deebisuudhaaf namoota gooftaadhaaf qopheessuudhaaf fuula gooftaa durattis humnaa fi hafuura Eeliyaasiidhaan ni adeema. Zakkaariyaasiinis ergamaa sana kun dhugaa ta'uu isaa akkamitti amanaa jedhee gaafate. Ani ani ani nama umriin koo deemee fagaatee haati warraa koos barri ishee dabreera. Ergamaanis ani ergamaa Gabreeliidha. Ani fuula Waaqayyoo dura nan dhaabadha. Anis oduu gammachuu kana akkasiif himuu ergame waan an dubbadhe waan hin amanneefi dubbiin kunis hamma guyyaan waaqayyoon murtaa'e raawwatamutti haasa'uu hin dandeettu. Yeroo sana namoonni Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessa waan tureefi rakkatanii turan. Yeroo mana qulqullummaa keessaa ba'u immoo haasa'uu hin dandeenye ture. Zakkaariyaas isaanis mul'ataa akka argee hubatan. Innis mallattoon isaaniif agarsiise. Yeroo hojii isaa xumurees gara mana isaa deebi'e. Kana hundumaa booddees Elzaabeet haati warraasaa ni ulfoofte. Isheenis kun hojii gooftaati. Amma gara booddeetti na yaadate. Namoota gidduutti ceepha'oo ceephoo narraa narra ture anarraa fageesse jette galanne.
Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya.
barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garaagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya kudha sadii jaatamii jaa finfinne akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila duwwaa sagal afurtamii afur duwwaa saddeet saddeettamii afur digdamii shan irra deebi'aa duwwaa sagal afurtamii afur duwwaa saddeet saddeettamii afur digdamii shan jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisa.
Waaqni Israa'el kan saba isaa oolchuudhaaf dhufee galateeffamaa haa ta'u gaanfa fayyinaa kaaseera kakuu Abrahaamiif kakate yaadateera jabaannee dhaabbannee eeggachuun nuuf haa ta'u ameen.